tshedimosetso e e maleba seemo sa lefatshe se jang dikgang mo motsweding fm konka bokamoso tlhola sentle moruti tube le brown wes go madume ke ke adimolomalosi dikgang ke tsa ura borobedi mo motsweding fm tona ya lefapha la merero ya selagae malosi gigaba a re o solofela go bona dikantoro tsa merero ya selegae le batlhankela ba ba maleba ba nyadisa batho ba ba ratana le ba bong bo le nosi go ya ka molao wa go nyadisa mo aforika borwa fa a santse tshela ke ka bao buile se morago ga go amogela kabo ya pride human rights ya lesbian gay bisexual transgendered intersex lgbti seno ke go motlotlomatsa ka ntlha ya tshwetso ya gagwe ya go kganela moruti wa kwa amerika yo a kgatlhanong le batho ba ba ratanang le ba bong bo le nosi stephen anderson go tla mono Aforika Borwa. eo ke ya badiri botlhe mo lefapheng la gagwe. It's quite an honor for me to be awarded the Human Rights Award by Gay Radio South Africa on behalf of the LGBTI community in South Africa. This is a surprise. It came unexpected because whatever we did, especially with regard to Stephen Anderson, it was in the cause of fulfilling our constitutional obligations and just doing our work ensuring that we don't allow into our country anybody who will come and undermine who we are and negate every principle that is the fiber and grain of our existence as a people. moeteledipele wa lekoko la democratic alliance da mosimaimane o tlile go etelela pele mogwanto go ya kwa dikantorongkgolo tsa sabc kwa auckland park kwa johannesburg ka moso malebana le go gapeletsa mokamedi wa corporate affairs tlhaodi motshweneng go leboga tiro tshwetso eno e tserwe ke komiti khuruthamaga ya lekoko kwa cape town boto ya sabc e thapile motshweneng gape mo maemong a gagwe a pele morago ga gore kgotlatshekelo e beele thoko go thapiwa ga gagwe mo maemong a motlhankela mogolo wa merero ya tsamaiso mo sabc o tlhalosa maikaelelo a lekoko our resolution is that we should not step back at ensuring that Claudi Mutwaneng faces the full accountability. It's on Monday. I'll be, I'll be leading a protest with fellow South Africans who want to come to Auckland Park to make the demand known that we want Claudi Mutwaneng to be removed. And I'll be handing over a memorandum calling for his axing. maemo a santse a sisibetse kwa university of kwazulu natal kwa campuseng ya peter maritzburg mme go tshwerwe baithuti ba bangwe gape ba le bane maabane thapama computer lab e fisitswe ka labotlhano mme go tshwarwe baithuti ba le bane sebueledi sa mapodisi thulane zwane a re mapodisi a santse etse maemo tlhoko kwa yunibesiting eo uh, started to throw stones at the security guards who were on duty. and the police had to come in and four of them were arrested. They will be charged for contravening of the court order as well as illegal gathering. mo go tsa boditšhaba dingaka kwa toropong ya alepo kwa syria tsa re bookelo bo bogolo bo bo laolwang ke marabele bo sentswe ka nako ya ditlhaselo tsa lefaufau monnasetulo wa setheo sa dithuso kwa syria dr manir hakim o tsebositse gore maemo ao jaanong a tlile go baka matlhotlhapelo a seng kana ka sepe this attack now taking another hospital out of service will mean that there is only one hospital now offering trauma surgery. If any further attack happen, which unfortunately is happening on, I would say, on hourly basis. We're so close to humanitarian catastrophe. The guys now say soon we'll be running out of the medical supply. tla re wetse ka kganye kwa setlhoe mo ureng eno tona lefapha la merero ya selegae malosi ke kaba a re o solofela go bona dikantoro tsa merero ya selegae le batlhankela ba ba maleba ba nyadisa batho ba ba ratanang le ba bong bo lenosi go ya ka molao wa go nyadisa mo aforika borwa fa sa tshela dikhutla fa tsa ura eno ke kedimolo moalosi dikgang tse di latelang di ka ura borobongwe mo motsweding fm